mandanya kumviriza ijwi rya amerika risamira na washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda mwaramutse inshuti bakunzi muzindukanye natwe mu biganiro bya rino genekerezo rya cumi ukwezi kwa gatatu muri bibiri na cumi n'icenda mwumva ku mirongo migufi ya short waves kuba twumva muri mu burundi mu rwanda turi kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu ijwi rya amerika mutwumva kandi no ku rubuga rwa internet muciye kuri wezi itatu akaburungu radiyo yacu voa akaburungu com no kuri facebook voa radiyo yacu ibiganiro bya kano gatondo biremeshejwe na jewe diane ninahazwe muti twabateguriye iki turaza guhera ku makuru avugwa mu karere k'ibiyaga bigari aza gukurikirwa n'ikiganiro ejo saa kumi na zibiri aza ko ari dusangira ijambo amakuru yo mu karere tuyahereye mu gihugu cy'u rwanda havuga urupfu rw'umuvugizi w'umugambwe fdi inkingi anselme mutuyimana bitaramenyekana icaruteye abavukanyi banyakwigendera babwiye umumenyeshamakuru wacu kigali eric bagira uwusa ko ikiziga ca mutuyimana bagisanze mu ishamba rya gishwati mu karere ka rutsiro ejo kuwa gatandatu mu gitondo nyine yitabye imana twasanze yapfuye ariko ntabwo tuzi uko byagenze ku murongo wa telefone uwo ni mushiki wa nyakwigendera nserime mutuyimana wari umuvugizi w'ishyaka fda inkingi ritavuga rumwe n'ubutegetsi buriho mu rwanda ritaremerwa n'amategeko mu rwanda umurambo we ngo bawusanze ku ishyamba rya gishwati mu karere ka rutsiro abavandimwe be babwiye ijwi rya amerika ko bamenya amakuru y'urupfu rwa anselme mutuyimana mu masaha ya saa yine za mu gitondo kuri uyu wa gatandatu navuganye na bwana augustin tubana mbazi mukuru wa nyakwigendera mbanza kumubaza uko bamenye iby'urwo rupfu batwakuye mu gitondo batubwira ko babonye umurambo w'umuhungu mutuyimana selme mu shyamba kuri kaburimbo ahitwa mu ndeko ubwo rero twabashije uburyo bwo kugira ngo natwe tuhagere tumenye koko niba uwo murambo ari uwacu muhageze tuhageze twasanze ari wo ubwo noneho hari abapolisi na ipeji bakora muza angete y'ibyo babonye batuhereza kuri umurambo wagaragara gute
wagaragaraga mbese ko bashobora kuba bamuhotoye nko kumuniga mbese kumuniga aho twawusanze urambitse twasanze ugaramye gutyo ndabikomere amaraso yari yaturutse mu kanwa mbese gusa nta kindi kugeza ubu muri hehe ubu turi mu bitaro igisenyi niyo tije batubwiye ngo tufite ari igisenyi na ezegitifu w'umurenge ni ukuvuga ngo bagiye gusuzuma icyamwishe niba ariko mbyumva bagiye gusuzuma icyamwishe aho ni mu buhe murenge aho uwo muntu aho uwo muntu yaguye yego uwo muntu yaguye mu murenge wa kigeyo akagari ka nyagahinika umudugudu wa nteko uri umukuru w'umudugudu hari ibimenyetso byagaragazaga ko hari abantu bari bafitanye ikibazo oya nta bantu bari bafitanye ikibazo ndabo rwose mwari mufite amakuru se ko harabasura twari dufite amakuru ko haradusura uwo munsi yararagereraho mu rugo ni nabwo bahise bamwica aza se mwavuganaga nawe kuri telefone byagendaga bite aza yambaye nuza mesaje kwa gati kuwa kane abwira ko ari buze ari bugere iwacu nimugoroba kuwa gatanu nta handi magambo twavuganye usibye mesaje yambaye twashatse urwego rw'ubugenzacyaha mu rwanda rib duhamagaye bwana modeste mbabazi uvugira uru rwego niyitaba telefone ye ngendanwa kugeza ubwo twateguraga iyi nkuru ntiyari yagasubije ubutumwa bugufi twamwoherereje kuri iki kibazo bwana anselme mutuyimana apfuye yari afite imyaka mirongo itatu y'amavuko mu mwaka ushize bibiri na cumi n'umunani nibwo yari agisohoka muri gereza arangije igihano cy'igifungo cy'imyaka itandatu nyuma yo kumuhamya ibyaha byo kwangisha rubanda ubutegetsi buriho ubwo madame victoire ingabire umuhoza perezida w'ishyaka ya fd inkingi yafungurwaga yasanze mutuyimana amaze ukwezi hanze uwari umuvugizi w'ishyaka fd inkingi mu rwanda anselme mutuyimana yiyongereye ku wundi mu rwanda shyaka w'ishyaka fd inkingi nawe mu bihumbi bibiri na cumi na karindwi umurambo we bawusanze mu karere ka bugesera ishyaka fd inkingi naryo ryamenye amakuru y'urupfu rw'umurwanashyaka waryo ariko madame victoire ingabire yabwiye ijwi rya amerika ko atarabona amakuru ahagije ku rupfu rwe kugira ngo abashe kugira icyo yatangaza yavuze ko mutuyimana yari yavuye i kigali ejo kuwa gatanu agiye gusura umuryango we mu karere ka rutsiro mu burengerazuba bw'u rwanda hari amakuru avuga ko basanze umurambo wa nyakwigendera abashumba bari baragiye bahabonye imodoka y'ivatiri y'ibara ry'umweru ngo yahagaragaye ku mugoroba wo kuri uyu wa gatanu eha bagira ubusa ijwi rya amerika i kigali tukiri mu rwanda ejo kuwa gatandatu haratanguye ku nshuro ya cumi na gatandatu umwiherero w'abayobozi bakuru perezida paul kagame mu byo yibanze ko harimwo imigenderanire hagati ya uganda n'u rwanda mugenzi wacu asumta kaboyi akomeze n'ino nkuru perezida kagame ubwo yatangizaga umwiherero w'abayobozi bakuru b'igihugu ugiye kuba ku nshuro ya cumi na gatandatu igabiro mu karere ka gatsibo mu burasirazuba bw'u rwanda yavuze ko yakunze kutavuga cyane ku bibazo biri hagati y'u rwanda na uganda kuko yabirekeye abandi mukuru w'igihugu yatangarije abayobozi bitabiriye uyu mwiherero ko ariko agiye kubamenera amabanga ku muzi w'iki kibazo umukuru w'igihugu yavuze ko iki kibazo atari icy'uyu munsi perezida kagame yasobanuriye abitabiriye umwiherero igihe igitotsi kiri hagati y'umubano w'u rwanda na uganda kimaze yagarutse ku mwanditsi witwa gerard priniye wakunze kugaragara avuga n'ab'u rwanda n'ubuyobozi bwarwo mu gitabo yise from genocide to continental war muri iki gitabo perezida kagame yasobanuye ko uyu mwanditsi yavuze uburyo yahuye na seti sendashonga uyu yigeze kuba minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi mu igihumbi magana cyenda mirongo cyenda na kane perezida kagame yavuze ko uyu mwanditsi yemeza uburyo yahuye na seti sendashonga mu igihumbi magana cyenda mirongo cyenda n'umunani hamwe n'abasirikare bakuru b'abanyauganda bakaganira ku buryo sendashonga yahabwa imbaraga zose harimo n'iza gisirikare akabasha gukura ku butegetsi rpf na kagame mu rwanda perezida kagame ati murumva ko ibi bimaze igihe
impamvu mvuze ibi ni ukugira ngo nerekane uruhererekane rw'uko ibintu byagenze mu myaka makumyabiri ishize aho mu gihe twari hano tugerageza gushaka ukuntu ibintu byakomeza ibyo bibazo nibyo bihora bigaruka mu by'ukuri seti sendashonga yapfuye kubera ko yarenze umurongo nta byinshi mfite kubivugaho ariko sinanabisabira imbabazi
mukuru w'u rwanda yavuze ko ibikorerwa ku mupaka w'u rwanda na uganda muri iki gihe byo gusana umupaka wa gatuna bidafite aho bihuriye n'ibibazo u rwanda rufitanye n'igihugu cya uganda perezida kagame yagarutse ku banyarwanda bajya muri uganda bagakorerwa ibikorwa bibi birimo gufungirwa muri gereza zisanzwe n'iza gisirikare abandi bagafungirwa hatazwi nyamara nta cyaha bashinjwa yavuze ko inshuro nyinshi yaganiriye na mugenzi we ariko ntagaragaze ubushake bwo kubikemura yakomoje ku kirego cy'umunyarwanda wahoze mu gisirikare muri za mirongo icyenda witwa rene rutagungira n'abandi nka we ati bya rene ni ikintu naganiriye na perezida wa uganda ariko nta cyakozwe perezida kagame yavuze ko abantu ba rnc umutwe urwanya leta y'u rwanda uyobowe na kayumba nyamwasa ko bahawe ububasha bwo gukora muri uganda rnc bakorana na security services zo muri uganda baravuga ngo bati aba bantu baza hano banze kutwumva ngo babe part of us mumenye ko aba bantu noneho baba batumwe na gavumenti y'u rwanda kuza gutera ibibazo hano ndetse no kwica abantu kwica abantu b'abanyarwanda bari hano bari opposed to the government of rwanda uwo mwanya babafureminze cyane against them barabafata gavumenti ya uganda yemeye kubikora cyangwa yaba yabikoresheje ni uko basanzwe bashyigikiye ibyo bikorwa bya rnc muri uganda byo kurikurutinga abantu niko yagiye niko bamufashe umukuru w'u rwanda kandi yanavuze ku mikoranire ya uganda n'umunyemari rujugira y'abatwa triberi perezida kagame yasobanuriye uburyo yagaragarije perezida museveni uburyo imikoranire ya uganda na rujugiro utera inkunga rnc bibangamiye u rwanda perezida museveni akamubwira ko atamuzi perezida kagame yasobanuye ko museveni yamusubije ngo namwe abanyarwanda mukeneye kumenya gutandukanya politiki na bizinesi perezida kagame yerekanye ko hari ubwo bizinesi na politiki bidatandukanywa business and politics have no dividing line.
ubucuruzi na politike ntibigira umurongo ubigabanya niba hari umuntu uha amafaranga umutwe cyangwa imitwe ihungabanya ikindi gihugu sinibwira ko ari ubucuruzi busanzwe ni bwose
ni ku nshuro ya cumi na gatandatu abayobozi bakuru bahuriye mu mwiherero ahavugirwa ibibazo bikuru biba byugarije igihugu uyu mwiherero watangijwe kuri uyu wa gatandatu uzasozwa tariki ya cumi na kabiri uku kwezi asumta kaboyi ijwi rya amerika i kigali barakoze bagenzi bacu ku makuru yo mu karere badushikirije mu kanya isase tubandaniriza ku kiganiro ejo
nongeye kubaha ikaze rero mu kiganiro ejo kuri radiyo ijwi ry'amerika ryubasuhuza kandi mbaha ikaze ririkora umuziranenge gusa uyu munsi muri studio nk'uko mwabyumviye ntabwo ndi njyenyine ndi kumwe na mugenzi wanjye jean eme muhawe nayo eme ikaze muri studio urakoze cyane nicole naho roje nigena ahagarara ikiganiro nk'uko bisanzwe na crispe mizero akaba ari ku buhanga bw'ibyuma
buri cyumweru cya nyuma cy'ukwezi tugeze ikiganiro cyihariye kibanda ku burenganzira bwa muntu mu kiganiro cyatambutse ubushize muri uru ruhererekane rw'ibiganiro byibanda ku burenganzira bwa muntu twaganiriye ku burenganzira bw'abana tugaruka ku kibazo cy'abana bo mu muhanda turebera hamwe icyo amategeko abivugaho kuko badakurikiza uburenganzira bwabo nk'abantu ndetse by'umwihariko nk'abana nk'uko twatangiye tugaruka ku cy'itegeko rivuga uburenganzira bwo kurushinga n'uwo ushaka mu gihe abifuza gushyingirwa bujuje imyaka y'ubukure igenwa n'amategeko tubibutsa ko aha mu rwanda imyaka y'ubukure abemererwa gushinga urugo bafite ari imyaka makumyabiri n'umwe y'amavuko mu kiganiro cyacu cya gatandatu mu biganiro byibanda ku burenganzira bwa muntu tugiye kuganira ku kibazo gikunze kugaragara henshi mu turere two mu rwanda aho bamwe mu babyeyi bahatira abana babo kubana nabo badashaka kandi urukundo ari rwo rwihitiramo eme aho ngo rwose hari igihe ushobora rwose kwikundanira n'umuntu mukanonosora imishinga neza yo kuzarwubaka maze byageraho kurushinga ukabona ababyeyi barabihakanye neza neza oya ngo bijya bibaho ababyeyi bakabatera umugongo ngo uwo mukobwa si umushaka ngo umuhungu si umushaka ugasanga bashingiye ku mpamvu z'imiryango bakabuza abana babo uburenganzira niyo mpamvu rero kuri uyu munsi turaganira kuri ubu burenganzira bwa muntu twibanda ku burenganzira bwo kugira umuryango wihitiramo uwo muzabana ubuziraherezo nta gahato mu kiganiro cya none turumva inkuru zitandukanye aho turi buze kumva ibitekerezo bya rumwe mu rubyiruko rwari rwitabiriye umuhango wo gushyingira aho bagarutse ku cyo bakora mu gihe umuryango wabo wanze ko bashakana n'abo bihitiyemo ari nako twumva ushinzwe irangamimerere adusobanurira icyo bakora mu gihe ibi ngibi bibayeho turaza gukomeza kandi twumva inkuru y'umugabo kuri ubu umaze imyaka isaga mirongo itatu ashinze urugo mu gihe umuryango we wari waranze uwo bashyingiranywe gusa we ntiyemeye kubuzwa uburenganzira bwe gusa we ntiyemeye kubuzwa uburenganzira bwe turaza gukomeza ikiganiro cyacu twumva ikiganiro n'umwe mu banyamategeko atubwira icyo amategeko abivugaho n'uko arengera uburenganzira bwa muntu muri iki gihe ibi byose turaza kubikurikira mu kiganiro cyacu cya none munyemerere dutangire ikiganiro cyacu cy'uyu munsi twumva icyo bamwe mu baturage bo mu karere ka kicukiro basangije mugenzi wacu hitimana davide ese uramutse ukunze umuntu ababyeyi bawe bakamwanga wakora iki
ibi ndimo kubabwira ubundi nta kintu kiremereye kirimo sibyo gusa iyo mwemeye kubana mugomba kureba icya mbere ni ukubana mu buryo bw'ukuri kuganira ukuri ku bintu byubaka urugo rwanyu cya kabiri ni ukugirirana icyizere aha ni mu murenge wa kagarama mu karere ka kicukiro hamwe mu habereye umuhango wo gushyingira imwe mu miryango yiyemeje kubana bashingiye ku mahitamo y'urukundo rwabo bamwe mu rubyiruko baherekeje aba bageni ngo hari uko bumva amahitamo yabo mu gihe baba bahitiyemo bazabana nabo ubuziraherezo ukunda umukobwa umukunda bya nyabyo kandi mufitiye purani y'ejo hazaza ntabwo ku bwanjye ababyeyi bantanya nawe cyangwa se bamuza kubana nawe icyo numva kuko kugira ngo nkunde umuntu nyine ndaba namukunze kugira ngo njye kubana nawe n'ababyeyi banjye sinabareka rero hagati aho biragoye ntasho bafite aho ngaho rero ntabwo ari byiza ko umuntu wabuze umugisha wabuze umuntu umugisha we ariko njye bimbayeho no komenti nta kintu nabona nkora nta na hamwe kuko bose ndabakeneye aho nagumbamo hagati mbese naba nka ya ngati imennye buri gihe hirya n'ahireka yewe ku byiyumviro byanjye ntabwo nagendera ku gitekerezo cy'ababyeyi kuko ababyeyi ntabwo ari bo baguhitiramo uwo muzabana ni wowe ugomba kwihitiramo ko biba ari inshingano zawe kwihitiramo umuntu muzabana rwose pe namusanga uwo musore kuko mba mukunze tuba twarakundanye kuko umubyeyi ntabwo yagukundira kuko ashobora kukubwira ngo jya kuri uriya kandi wowe utamukunda bikaba ngombwa ko murajya muhora mu miguruko murwana bigahora ari intambara mu rugo ku isaha y'isaa mbiri za mu gitondo nibwo umuhango wo gushyingira abageni wari utangiye turi muri sare nini irimo abantu bagera kuri mirongo itandatu umuyobozi w'irangamimerere abanje gufata iminota igera kuri mirongo itanu asobanurira abaje gusezerana amategeko mbonezamubano nyuma y'uko amaze kwigisha abaje gusezerana begera ibendera ry'igihugu umwe agafataho n'ukuboko kwe kw'ibumoso akazamura ukundi kw'iburyo maze akarahira muri iyi ndahiro yewe munezero manweri maze kumva icyo amategeko ategeka abashyingiranywe nemeye nta gahato ko wowe nyiransengimana florence umbera umugore tukazabana uko twabyiyemeje kandi dukurikije uko amategeko ya repubulika y'u rwanda abiteganya
ngewe nyansengimana florence maze kumva icyo amategeko ategeka abashyingiranywe nemeye nta gahato ko wowe munezero manweri umbera umugabo tukazabana uko twabyiyemeje kandi dukurikije uko amategeko ya repubulika y'u rwanda biteganya
nyuma y'umuhango wo kurahira ko abaje gushyingiranwa umuyobozi w'irangamimerere nawe akurikizaho umuhango wo gushyingira umuhango ukurikiraho ni uwo gushyingira ukorwa n'umwanditsi w'irangamimerere yewe kanyisi genathan umwanditsi w'irangamimerere umurenge wa kagarama maze kumva amasezerano ya munezero emmanuel na nyirasengimana florence bagira imbere yanjye mu ruhame rwa benshi shingiye kandi ku bubasha mpabwa n'amategeko nemeje kubashingira nk'uko amategeko abiteganya
aha kandi arakomeza atubwira uko bigenda iyo hari abaje gusezerana batagize ibyo bumvikanaho porosesi ni ndende hari ukuza kwiyandikisha iyo baze kwiyandikisha rero babwirwa ibyo bagomba guhitamo iyo batabyemeranyije icyo gihe basubirayo bakajya kwiga tukabigisha uko bigenda n'ibyo bagomba kwemera iyo byanze ntabwo tubashingira nubwo hari bamwe mu babyeyi bahitiramo abana babo bo bazabana nabo negereye abari baje gusezerana mbabaza uko bari kubigenza iyo baza kubuza ubwo burenganzira bwo kwihitiramo bansubiza muri aya magambo arabyumva nawe najyaga guharanira uburenganzira bwanjye gute tubwirwa uburenganzira bagomba guharanira ariko mu rugo ntabwo bambuza gushakana n'uwo nshaka ko ntabwo aribo bazabana nawe ni njyewe mba nzabana nawe rero niyo mpamvu ngomba guharanira uburenganzira bwanjye tubwire wowe nari gushyiraho ingufu zanjye tukabana wari gushyiraho ingufu zawe mu kabana nta kindi wumva wari gukora nta kindi kubasobanurira nk'ababyeyi banjye nkagerageza kubibumbisha ko umuntu abana n'uwo yakunze babyanga rero nka twe tugahitamo amahitamo yacu tukareba icyo dukora ese ubundi niki cyaguteye wowe gukunda furanse naramukunze n'umutima wanjye wose
cyaguteye gukunda nk'uko abikubwiye ntacyo nahindura
ngira ngo umaze kubyiyumvira bamwe baragira bati rwose ngewe nagumamo hagati mbese nta mahitamo sinzi icyo nakora abandi bati hoya najyayo kuko ni uburenganzira bwanjye ninjye uhitamo icyo nshaka barakoze rero kudusangiza ibitekerezo byabo reka tubashimire kubw'iyi nkuru ese wowe udukurikiye biramutse bibayeho ko wowe wakunze ababyeyi bawe bamwanga wabigenza ute ese byaba byarakubayeho wabyitwayemo ute cyangwa se uzi uwo byabayeho nimukomeze mudusangiza ibitekerezo byanyu mwohereza ubutumwa bugufi kuri nimero zeru karindwi kabiri umunani zeru kabiri mirongo inani na kabiri mirongo itatu na kabiri cyangwa ukatwandikira ku mbuga nkoranyambaga yaba facebook instagram cyangwa twitter ni ukujya ahashakishirizwa ugashyiramo ikiganiro ejo ubundi ukadusangiza igitekerezo cyawe tudatinze reka dukomeze ikiganiro cyacu ku nkuru y'umugabo wafashe umwanzuro wo gushinga urugo n'uwo benshi mu muryango we batifuzaga nyamara agaharanira uburenganzira bwe ubu bakaba babanye kandi babanye neza reka dukurikire iyo nkuru
nakunze mba nakunze ntabwo wampaho nashaka mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo inani na gatandatu nibwo niyonzima kasimo yahuye n'uyu mukakirima veneranda nuko bashinga urugo nyuma y'imyaka ine bakundana urumva ko bwa burenganzira bwacu twarabuharaniye kandi twabugezeho kuko kugeza uno munsi turacyari kumwe turasazanye uburenganzira uyu mubyeyi avuga kubuharanira byari urugamba rukomeye hagati y'imiryango yabo bombi by'umwihariko mu muryango w'umutware we ibi byabaga bitewe ahanini n'amateka maremare y'amoko yaranze u rwanda rwo hambere ibi ikasimu arabyibuka imibanire y'abantu icyo gihe ari ntabwo ari myiza cyane ari mu bintu ubona bisa nk'ibitameze neza by'amacakubiri ukuntu aya macakubiri mu bantu yatumaga bishishanya kubera inkomoko imyemerere ndetse n'ibyifuzo by'ababyeyi gusa niyo nzima we ntiyabibonaga gutyo bituma atangira guhabwa akato mu rugo iwabo no kujya muri bene wacu mwumvaga bimbera imbogamizi ku mvuga ni ikintu ibyo ko nabasuzuguye hakurya yaratinze ndabimenyera iyo niyo nzima w'imyaka mirongo itanu n'ine n'umufasha we mukakirima w'imyaka mirongo ine n'umunani baganiriye inkuru yabo baba batuje bisa nk'aho bibasubiza inyuma muri ibyo bihe mu gihe hashize imyaka ikabakaba mirongo itatu babana uko niyo nzima atari yorohewe n'umuryango we umubuza kubana n'uwo yakunze imbaraga yakoreshaga aharanira uburenganzira bwe umufasha we mukakirima yazifataga nko kumuha agaciro ntaramukunze bitewe n'uburyo yangiraga inama inama z'ubuzima busanzwe nkifuza n'uko yambera umugabo kuko ibyo nifuzaga ni uko byagenze bitewe n'uburyo twasabanaga twaraganiraga atitayeho ku by'iwabo ibi kandi ku rundi ruhande byahaga icyizere niyo nzima cy'uko adakwiye gucika intege ko andi iruhande buri gihe ntamubwira akangurira ati n'ubyishyiramo ntabwo tuzabana ariko n'ubutabyishyiramo tuzabana kandi mwumva yuko nawe nkabona nawe ko nkunda kandi nawe nkabona ariko ashyigikiye bamwe mu muryango we bamucitseho azira guharanira uburenganzira bwe bwo kubana n'uwo yakunze ariko bo batifuza nk'iyo nagiraga ibibazo wabonaga ko bataza mu rugo kumfasha nanasezeranye ntibigeze baza haje mushiki wanjye umwe mu bashiki banjye bagera kuri barindwi ku ruhange twavuganaga ntiyaje mama wambyaye nawe narize kujya kumuzana niyo nzima yaharaniye uburenganzira bwe bwo kubana n'uwo yakunze ariko kandi yanakomeje kuzirikana isano yari afitanye n'umuryango we akabasura nyamara abizi neza ko batamwishimiye we n'umufasha we ati burya buri gihe ku mpera z'ibihe ukuri kuratsinda uburenganzira bwa muntu ari ukwishyira ukizana kugeza mu ngingo mufatanya abana bangahe dufitanye abana bane abakobwa babiri n'abahungu babiri
niyo nzima kasimu reka twongere tumushimire cyane kuba yarabashije kudusangiza ubu buhamya bukomeye ntekereza cyane ko bwakabereye abandi urugero rwiza mu gihe habayeho iki kibazo cyo kuba hari igihe imiryango cyangwa ababyeyi bashatse kubahitiramo uwo bazarushinga tukongera tukanabibutsa ko iyi ari nayo mpamvu nyamukuru y'ibi biganiro tubagezaho byibanda ku burenganzira bwa muntu turushaho umwe ku wundi kungurana ibitekerezo dufatanya kugira ngo turusheho gusobanukirwa uburenganzira bwacu turakomeje n'ikiganiro ejo dukomeza kubibutsa ko kuri uyu munsi wa none turi kuganira ku kibazo gikunze kugaragara aho usanga benshi mu babyeyi bahatira abana babo kubana nabo batifuje mu kiganiro turi kwibanda ku kijyanye no kumenya uburenganzira bwacu mu guhitamo abo tuzabana nk'uko iki kiganiro tubagezaho ari ikibanda ku burenganzira bwa muntu bityo reka tunyarukire mu karere ka huye twumve icyo umunyamategeko waganiye na mugenzi wacu isingizwe mari kerere adusobanurira ku bijyanye n'icy'amategeko ateganya
turi kumwe na metire bumuremye ngeriberi ugiye kudusobanurira icyo itegeko rivuga ku ngingo irebana n'uburenganzira bwo guhitamo muzabana metire tubahaye ikaze murakoze icyo amategeko ateganya cya mbere itegeko rigenga n'amategeko yose ni itegeko nshinga ku bijyanye n'uburenganzira bwo guhitamo uwo muzabana ingingo ya cumi na karindwi rero y'itegeko nshinga ivuga ku bijyanye n'uburenganzira bwo gushyingiranwa no kugira umuryango itegeko riteganya ko uburenganzira bwo gushyingiranwa no kugira umuryango urengerwa n'amategeko bishatse kuvuga yuko itegeko rizi icyo gikorwa kuko uku guhitamo niko guhera kurema umuryango kandi umuryango akaba ari ryo shingiro ry'ubuzima ingingo ya cumi n'umunani ivuga ko umuryango ariwo shingiro kamere y'imbaraga y'abanyarwanda ukaba urengerwa na leta ese mu gihe ubwo burenganzira bwatambamiwe cyangwa bwahonyowe hakorwa iki wahura n'iki kibazo yagana nde kugira ngo afashwe iyo umuntu abona ko hari uburyo abangamiwemo bijyanye wenda n'uko ababyeyi batabyishimiye kandi abona ibyangombwa byose bisaba n'amategeko abyujuje hari abafata icyemezo cyo kubana n'ubwo ababyeyi baba batabashyigikiye icyo gihe rero uwafashe icyo cyemezo nta n'ubwo yajya kuza kugira uwo yitabaza ngo amugishe inama cyangwa se ngo agire andi mategeko yifashisha kugira ngo icyo gikorwe kandi yagikoze byarangiye ikindi ni uko iyo nabyo bidakunze ni ukuvuga ngo bwa burenganzira bwe arabubujijwe ariko ku bijyanye n'amategeko byo birumvikana ntabwo nk'urugero wenda umuntu wangiwe ku gushyingiranwa kubera ko atujuje imyaka urumva agomba kugaragaza ikimenyetso cy'uko ayujuje uwanze ubwo batashyingiranwe kubera ko ari isano rihari kandi itegeko ribiteganya icyo gihe ntabwo iryo sano yabona uko arihindura kugira ngo bwa burenganzira yumva yambuwe kuriza kandi uburenganzira ntabwo buza hejuru y'amategeko metire tugana ku musozo ese n'isano kiri hagati y'iri tegeko ndetse n'uburenganzira bwa muntu uburenganzira bwa muntu itegeko birahura kuko uburenganzira bwa muntu buvugwa mu itegeko nshinga mu ngingo ya cumi na karindwi iyi ngingo ivuga ni uburenganzira bwa muntu iyo uvuga ati uburenganzira bwo gushyingiranwa no kugira umuryango ni uburenganzira bwa muntu muri rusange ntabwo bugaragara muri mu itegeko nshinga gusa no mu mategeko mpuzamahanga ubwo burenganzira buragaragara tukumva rero bihura cyane kuko ikivuga uburenganzira ni uburenganzira bwa muntu buza bugashyirwa no mu mategeko ariko ubwa burenganzira bwa muntu bukaza butabangamira ibyateganijwe n'amategeko
uwo yari angre beri umunyamategeko wikorera ku giti cye ubarizwa mu rugaga rw'abavoka arakoze cyane kudusangiza byinshi ku cyo amategeko avuga ku burenganzira bwo guhitamo uwo muzabana turabashimiye cyane rero ku bw'inkuru ese wowe udukurikiye biramutse bibayeho ko uwo wakunze ababyeyi bawe bamwanga wabigenza uti ese byaba byarakubayeho wabyitwayemo ute cyangwa se uzi uwo byabayeho nimukomeze mudusangiza ibitekerezo byanyu mwohereza ubutumwa bugufi kuri nimero zeru karindwi kabiri umunani zeru kabiri mirongo inani na kabiri mirongo itatu na kabiri cyangwa ukatwandikira ku mbuga nkoranyambaga yaba facebook instagram cyangwa twitter ni ukujya ahashakishirizwa ugashyiramo ikiganiro ejo ubundi ukadusangiza igitekerezo cyawe ni kuri radiyo ijwi ry'amerika ijana na kane n'ibice bitatu fm mukomeje gukurikira ikiganiro ejo nongeye kubisa ko iyi ari gahunda y'ibiganiro byibanda ku burenganzira bwa muntu tukaba tubibagezaho ku cyumweru cya nyuma cya buri kwezi bityo reka ikiganiro cyacu tugikomereze muri wa mwanya mwiza wagenewe mwe abakunzi b'ikiganiro ejo mu gihe christelle arimo akusanya ubutumwa bwanyu reka nongere mbashimire byimazeyo kubw'ibitekerezo by'inyamibwa mudasiba kutugezaho Hmm, reka nkubwire kurikira ikiganiro ejo kuri radiyo ijwi ry'amerika ni ku ijana na kane n'ibice bitatu fm
bagenzi banjye barakoze ku mikaze rero bakunze b'ikiganiro nk'uko mumaze kubimenyera buri cyumweru cya nyuma cy'ukwezi tubagezaho ikiganiro ku bijyanye n'uburenganzira bwa muntu mu gutangira nababwira ko tugiye kugaruka ku butumwa mwatugejejeho ku kiganiro cyavuga ku kibazo cy'abana bo mu muhanda aho twagarutse ku ngaruka zibageraho cyane ko ibi bidakurikiza cyangwa ngo byubahe uburenganzira bw'umwana aho twibazaga ati ni iki cyakorwa kugira ngo abana bo ku muhanda bareke gukomeza kubaho mu buzima butubahiriza uburenganzira bwa muntu ubutumwa mwatugejejeho reka tubimbure kuri sibomana fodisi uherereye mu ruhango avuga ko kuba abana bajya ku muhanda biterwa n'ubukene no gutotezwa n'imiryango yabo ati nkawe abona icyakorwa ari uko ababyeyi bagomba guha abana babo ibyo baba babagomba bakareka no kubatoteza ivone uherereye mu karere ka rurindo yagize ati uburenganzira bw'umwana bukwiriye kwitabwaho tunashakira hamwe ingamba twafata ngo tugabanye umubare w'abana baba mu muhanda akomeza avuga ko akenshi iki kibazo giterwa n'ababyeyi batubahiriza inshingano zabo ku bana ku bw'ibyo wasanga ababyeyi birengagiza inshingano zabo bakwiye guhanwa naho umunyakayanza uri mu karere ka huye avuga ko abona biterwa n'ubukene buba buri mu miryango ndetse n'amakimbirane yo mu rugo atanibagiwe n'abana bamwe bananira ababyeyi alexandre uherereye muganza mu karere ka gisagara ndetse na erezeri sibo muremye mu mujyi wa kigali bahurije ku kuvuga ko bikwiriye ko leta yashyiraho abana bo mu muhanda mu makoperative maze bagafashwa gushakirwa inkunga ati kuko hari benshi bakiri mu muhanda dukomereze ku Uwiringiyimana jean claude urirumbyi yavuze ko impamvu ituma abana bajya mu muhanda ari ubukene mu muryango ndetse n'irari ry'abana rituma bata ishuri ejo hazaza habo hakangirika mbona inshuti jean de dieu ndetse n'uwifite nimero iherwa n'icyenda kabiri umunani ubutumwa bwanyu twarabubonye kandi mwarakoze tugana ku musozo etienne uri mu karere ka muhanga yavuze ko ikibazo cy'abana bo mu muhanda ari ikibazo kimaze igihe ati umuntu yakwibaza impamvu kigize agatereranzamba nyamara kuri we ngasanga ikemurwa ryaryo ari uguhutaza abo bana nk'uko nabo babyivugira ati ahubwo gatera abona ari umuryango nyarwanda nk'uko yabigarutseho yasoje avuga ko inshingano n'imbaraga ku burere bw'abana abantu baduhutse ati igikwiye ni uko babivana mu mvugo bakabishyira mu ngiro ubwo bwari ubutumwa bwa etienne namwe mudukurikiye muherereye mu bice bitandukanye by'igihugu ndetse no hanze y'u rwanda muhawe ikaze mu kudusangiza ibitekerezo byanyu mushobora kwifashisha nimero ya telefone igendanwa ariyo zeru karindwi kabiri mirongo inani makumyabiri n'umunani makumyabiri na gatatu kabiri ndasubiramo zeru karindwi kabiri mirongo inani makumyabiri n'umunani makumyabiri na gatatu kabiri ndetse no ku mbuga nkoranyambaga haba kuri facebook cyangwa kuri instagram aho mujyashakirwa mukandikamo ikiganirisho reka minire aha ariko sinasoza ntababwiye ko umuntu uzaba yaroheje ubutumwa bwinshi ibihembo bishimishije bimuteganyirijwe jye mwabanye nari christela uwikiza
arakoze cyane kandi nongere nshimire buri umwe utajya usiba kudusangiza ubutumwa ndetse ntahweme gusangiza abandi ibitekerezo byubaka bityo hamwe tugasenyera umugozi umwe duharanira uburenganzira bwa muntu ese wowe udukurikiye biramutse bibayeho ko wowe wakunze ababyeyi bawe bamwanga wabigenza ute ese byaba byarakubayeho wabyitwayemo ute cyangwa se uzi uwo byabayeho nimukomeze mudusangize ibitekerezo byanyu mwohereza ubutumwa bugufi kuri nimero zeru karindwi kabiri umunani zeru kabiri mirongo inani na kabiri mirongo mirongo itatu na kabiri cyangwa ukatwandikira ku mbuga nkoranyambaga yaba facebook instagram cyangwa twitter ni ukujya ahashakishirizwa ugashyiramo ikiganiro ejo ubundi ukadusangiza igitekerezo cyawe ngira ngo nikore Ah, ndabona tugana ku musozo w'ikiganiro cy'uyu munsi bityo nimutwemerere tubibutse ko insanganyamatsiko twaganiraga none yageraga iti uburenganzira bwo guhitamo uwo muzabana nta gahato kandi nta gutegekwa n'abandi twumvise ibitekerezo by'amwe mu baturage bitabira umuhango wo gushyingirwa aho bagaragaje icyo bakora habayeho ko imiryango yayo yategeka gushyingiranwa n'abo batifuza twumvise kandi icyo abanyamategeko babivugaho banatanga inama reka ngire nti ukurusha urugo rwiza akurusha n'iterambere Ah, reka rero tubashimire kuba mwabanye natwe muri iki kiganiro ikiganiro ejo na akagaruka njye ubasezera nari nikora umuziranenge na mugenzi wanjye jean aime muhawe nayo naho Eugene Igena ahagarara ikiganiro nk'uko bisanzwe na Crispin Mizero akaba ari ku buhanga bw'ibyuma naho ubutaha
ijwi rya amerika turabandanya ibiganiro tubafitiye mu kirundi n'ikinyarwanda deni nahazwe mwari mwazindukanye ndabike banure ndabifuriza kubandanya mururanirwa mu banyi no mu byanyu yakoze geoffrey mutagoma yegeranije amajwi yacu ndabasigaranye bagenzi banje mu kiganiro dusangirije